hello hello everyone and welcome back again to my youtube channel if you're new to the channel please subscribe and if you're a returning subscriber thank you and god bless you how are you all doing today I hope so now they okay my country people now the palace matter now we still day <laughs> on top internet so oh, my country people we already hear another alleged information concerning kbac uh olori wey kabiyesi arrest him friends so so like this like this so a lot of in fact the lady don dey spill a lot of tea for inside the palace of ileife kingdom hmm omo e don reach the level oh, of putting someone inside bottle allegedly person dey inside bottle my country people <laughs> no be for my mouth na una go hear am we heard this alleged information on top internet i was like hey hey hey Now for under this head na in this thing dey happen so just to answer an olori just to answer an olori hmm. so allegedly e get uh, olori mariams friend like that wey come out o she come talk wetin nobody ask am eh, but she was like uh, it's not that she wanted to expose uh, olori mariam yes So as as i take see the gist the way wey the thing take happen the lady was not uh, uh, she was not let's say she was not about to betray uh, Olori Mariam. Yes, she was not trying to say anything about her, but she was like telling somebody where she no no say the person they very close to the palace, and she was like, oh, she's uh, getting so many information about what is happening in the palace, how Olori Mariam is now being treated, how what she's facing and what not. So she was like, hey, that she remember when they went to one Babalawo house, oh, and uh, the Babalawo house, uh, the Babalawo himself now told uh, Olori Mariam that she can't be married into the palace, that uh, uh, her calling, in fact, God no no designed the palace for her, that she should find somewhere and go and settle down. So Olori Mariam was like, no, she needed the palace, and she went extra mile because the, according to her friend, the Babalawo suggested Uh, uh, extra my distin solution yes so for cleansing and every lesson so allegedly miriam did that with kabi picture on top internet so the way we take here oh. <laughs> so nine kabi arrest the lady and kabi arrested her for so many in fact wanted to know so many things about her she uh, he wanted to know um what is happening because you get things where you go notice for where you day like this so you go the thing say ah, am i inside bottle am i am am i his person is anybody manipulating me Then they press me button in fact you go dey ask questions eh eh so i think saying at that stage na nkabiesi don already reached to the extent that he got her arrested <laughs> hey the lady as she stormed palace like this kabiesi was like throwing questions la uh, left right and center my country people allegedly the lady no in fact she no rest for the questions where kabiesi dey throw give her. Hmm. So when they were now asking her questions, she made a shocking revelations, my country people. Percy enter bottle hey Percy enter bottle my country people allegedly this woman revealed that during the time that the uh, babalawo man yes the juju man advised miriam that the palace uh, is never meant for her yes so that she should not enter the palace that if she entered, there nasoso so so doom na so was woto woto she she go bring for the palace that the palace that she should leave the palace for the rightful owner which is olori naomi that she can't fight with the god of olori naomi that that uh, uh, even if she take the second uh, second option wey be uh, doing that those rituals wey she do with kabiyesi picture like this and the bottle own oh, hair dey ah, come for that side. Oh, hmm. so instead of her that if even if she do she do that one that time will come wey kabiyesi will lose interest even with every kaya matter everything wey wey dem take hold kabiyesi then everything will just lose its hold on kabiyesi and kabiyesi will be like leave my palace in fact kabiyesi will be bent on chasing her out of the palace so the man was like don't choose the second option it's better you go for the first option which is don't enter the palace at all at all at all Naim Olori Mariam said no, that she must enter the palace. So, oh, hmm, that when she was small, they don't already tell her, they don't already review for her for one program like that, say she go become queen one day so as she come see kabiyesi she was like yes so i'm going to be a queen to this king okay my country people so when the ma when uh, olori mariam demanded for the second option you know na as the babalawo if you give me money i go work wetin you want make i work for you mm -hmm. na like that na im dem take dey do though there are some people wey even if you give them heaven and earth they will not even uh, agreed to do the bad work yes so there are some so it was alleged that this juju man uh, did so many things for olori mariam hmm. to the extent that allegedly oh my country people i was not there oh, we had this alleged information on top internet oh, hey that mariam took kabiyesi's picture and put inside bottle o oh, so that she will be controlling kabiyesi inside palace of ilefe kingdom my country people <laughs> hey, hey, hey. Because una say wahala be like wetin my country people. i go ask una this question wetin wahala be like again what is the color of dis peoples problem hmm my country people, we don reach the stage where person need to be scared o oh, but no no no we are not going to be scared for matter wey concern them. o oh. no no no no no no no we are not going to be scared so allegedly o oh, di man suggested that if she wants kabiyesi to be under her forever that she should carry kabiyesi and put inside bottle and lock it that anything wey she tell kabiyesi like this so that that kabiyesi will now will be doing it okay so the friend of hers remember saying that the friend of olori mariam dey expose this uh, uh, matter give kabiyesi so allegedly hmm. So when Kabiyesi now asked her where the bottle was or oh, whether uh, Olori Mariam succeeded in putting him in bottle and everything, the lady was like that she advised uh, Olori Mariam make she no do it or oh, make she no take the second option, that she should kukuma go for the first option, that she shouldn't go for the second one and everything. Now Olori Mariam shut her out of her life and decided to uh, give her level. So she don't know whether Olori Mariam uh, still did the one they did with as in that she's supposed to do with picture that is uh, putting kabiyesi inside bottle covering it and burying it into the ground though so the lady was like i don't know if she later did it but one thing uh, i know for sure is that as the man take give her second option we go make kabiyesi love her so if she no do am she for no enter the palace of ilefe kingdom which means she did it <laughs> hey, hey, hey. my country people hmm please oh, this gist e get as e be my country people. like seriously this gist get as e be e get as e be because eh, na in fact where i come first be say the friend was like she no follow her go the day wey she do am if not oh, they need to arrest olori mariam o make she go the place where she uh, bury the thing come dig am out okay so but anyway if you ask her now, she go still deny it that's one thing she go deny it so but this friend of hers wey review this thing hmm, hmm, hmm, hmm in fact why she no reveal am tey tey becos she was like she told olori mariam dat eh, she shouldn't do anything wey go hurt olori naomi but olori mariam no listen to am olori mariam went eh, as far as doing those things wey the babalawo told her to do so as to chase olori naomi out of the palace and remain the olori in the palace of ilefe kingdom so as this friend of hers now dey claim say she love olori naomi and she couldn't see her go through pains and everything why she no come reveal am to olori naomi that? period why she keep quiet in fact i no even gree say make i be a still release let her spill a whole lot this one wey she dey talk tell us say she no follow olori mariam go the day wey she do the work she no know whether olori mariam still uh, put kabiyesi for inside bottle or something that one na lie o oh. she need to be questioned in fact she need to be tortured so that she's going to say the truth and nothing but the truth let's know where in fact let's know how we are going to tackle this thing you know, let people know how they are going to tackle it uh, tackle it let kabiyesi also know how he's going to tackle it and bring olori naomi back to back to the palace of ilefe kingdom hmm awaya now when they see so many prophecies where they go on concerning this, and maybe now all these things now in those prophetess and the prophets they see o oh, and they will be advising see doom see this see that every day new prophecy every day new gbasgbos my country people like this so ah uh ah -uh. some people we are like is it every day gbasgbos They come uh, eh, dey come for the palace of ilefe kingdom may i ask you something see even if you bet if you bet use perfume clean yansh like this do every it in fact use sponge clean in fact eh you wan even use nyash you wan even use sponge come as in enjoy yourself as you take dey watch your nyash if you touch your hand there and smell it for for for nose you go dey you go still dey smell shit shit shebi una know that eh eh that's just what is happening in that palace until those women in the palace until they leave the palace of ilefe kingdom if they no leave the palace of ilefe kingdom na continuous gbasgbo so because they no go see peace shebi una dey hear am now say juju man told olori uh, eh, mariam say make she no enter palace because she no go get joy if not gbasgbos inside the palace of ilefe kingdom but she no gree o oh. aya na who is regretting now is he her that is regretting or the juju man hmm, na she dey regret now so my country people uh, mm, too much talk no go summarize everything no oh. i just saw this alleged information on top internet i was like let me carry it and come to you may una follow me here oh <laughs> hey hey hey the one wey dey scare me pass na that bottle oh no let it no be what i'm thinking let it no be that she went this extent to to come into the palace of ileife kingdom oh let it no be hmm anyway I'm going to be ending it here. Let me know what your thoughts are about this alleged information. Drop it under the comment section. I'll see you soon in my next upload. In case if you haven't subscribed, please do so now and turn on your bell notification so that immediately I upload new video, you'll be the first to get notified. I'll see you soon. Bye-bye.